sagalee ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaa dhama sadiitti raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa ani tigisti gammeetii godina qeellam wallaggaa aanaa laaloo qilee keessatti barsiistonni digdamni ta'an hidhamuu isaanii dhageenyeerraa kanarratti gabaasa qabna yeroo waliigalteen araaraa mootummaa federaalaa itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata tigraa hedduutti mallatteeffame karaa waan qabate fakkaatu kanatti carraan baqattoota tigraayi torbaatama ta'anii suudaan keessa jiranii maal taa'uuf deemu kanarratti gara boodaa gabaasa qabnaa. qophiin haaromsa masaraa mootummaa abbaa jifaar irratti xiyyeeffates waan har'aaf qindeeffanne keessa inni wajjin tura dura oduu taasisanaa mafqaadu muradaa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjiniin an mafqaadu muradaati. waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaa keessatti taasifame irratti hundaa'uudhaan waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaalee waraanaa ulfaataa ta'an mootummaa federaalaatti dabarsee kennuu jalqabuu isaa dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Obbo Geetaachoo Roobii har'aa fuula tiwiitarii isaanii irratti gareen gamtaa Afrikaa sirna hiikkannaa meeshaa waraanaa hordofuu isaa ibsanii waliigalteewwan taasifaman biroos akka guutummaatti hojii irra oolanu abdii qabaachuu isaanii ibsaniiru humnoottan tigraay waraanni mootummaa eertiraa akka tigraayin gallakkiisee ba'u kan barbaadanu yommuu ta'u namoottan ijaan argan kan waabeffate maddii oduu assoshiyeetid pirees loltoonni eertiraa bakkeewwan muraasa keessa ammayyuu akka jiran gabaasee jira wal waraansi lubbuu kuma dhibbatti lakkaa'amu galaafate erga waliigalteedhaan goolabame booda tajaajilawwan bu'uuraa balaliin xiyyaaraa gargaarsi namoomaa lammiiwwan tigraay warreen gargar citanii turanii fi itti fufuu isaa gabaasni assoshiyeetid pirees. ibsee jira. Hanga'oonni mootummaa Itiyoophiyaa haal duree tokko malee namoota mirga namoomaatiif falmanii afurii akka mana hidhaatii gallakkisan dhaabbanni addunyaa mirga namoomaatiif falmuu amnestii intarnaashinaali gaafatee jira. Hojjettoonni mana maree mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Tasfaayee, Buzaayyoo Wandimmoo, Barakat Daani'eelii fi Naa'oom Huseen kan humnoota mootummaatiin hidhaman amajjii shan bara kuma lama digdamii sadii akka ta'e kan ibse amnestii intarnaashinaal namoonni kun kan hidhamanii kibba magaala Finfinnee bakka Aalam Baankii jedhamutti diigumsa manoottan jireenyaa. irratti raawwataa ture yommuu qorachaa turanidha. Himatamtoonni kun amajjii ja'a mana murtiitti dhiyaatanuus hojii isaaniif hin eeyyamamne irratti bobba'anii turanii kan jedhe poolisiin qorannoo isaa waan hin xumurreef guyyaan dabalataa akka eeyyamamuuf gaafate manni murtiis gaaffii poolisiyootaa fudhachuudhaan amma amajjii kudha tokkootti guyyaa dabalataa eeyyamuu isaa amnestii intarnaashinaal ibsee jira. Biyyoottan Afrikaa daawwachaa kan jiran ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Kiwingaang sirna baniinsa wiirtuu dhukkuboota daddarboo Afrikaa to'achuudhaaf ittisuu isa gargaarsa Chaayinaatiin Finfinnee keessatti ijaarame irratti ibsa kennaniin Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti bakka dhaabbataa ta'e qabaachuudhaaf gaaffii dhiyeessaa jirtu bira darbuudhaan waa'ee nageenyaa fi misooma diinagdee biyyi isaanii Afrikaa wajjiniin hojjechuu qabdu irratti xiyyeeffachuun isaanii gabaasameera. dura ta'an koomishinii gamtaa afrikaa muusaa faaqii mohaammed ibsa waloodhaan kennaniin dhimmi afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti bakka teessoo dhaabbataa ta'e qabaachuu dhimma afrikaa isa yerootii jedhaniiru warreen biroo dhimmoottan warreen biraa irratti murteessuun fudhatama hin qabu kan jedhan muusaa faaqii mohaammed afrikaan eenyuu wajjinuu firoomuudhaaf hojjechuudhaaf akka banaa taate ibsanii qajeelfamni keenya. Wanti nu dursa kennuu barbaannuu fi fedhiin keenya eegamuu qabaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gama isaaniitiin Afrikaan kan barbaaddu firoomaa fi walgargaarsa malee wal dorgommii cufa ta'ee miti jedhanii biyyoottan Afrikaa akka gara tokko qofa dhaabbatanu eenyuyyuu dirqisiisuu hin danda'u jechuun isaanii gabaasameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa Iraan irraa gara Yemanitti galaana irraan darbaa turan torban darbe keessa to'achuu isaa qibxata kaleessaa beeksisee jira. Ibsi kutaa waraana galaanaa shanaffaa irraa ba'e akka jedhetti sulula galaanaa Omaan irratti doonii qurxummiin ittiin qabamaa ture keessaa qawwee kilaashii kuma lamaa fi dhibba tokkoof kudha ja'a ittuu gara hidhattoota huuttii warreen mootummaa Iraaniin deeggaramutti darbaa jiruuti kan qabame jedhameera. Ibsi humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e kun akka dabalee jedhetti ji'oottan lamman darban keessas dooniiwwan Iraan irraa meeshaa waraanaa fe'anii gara Yemanitti imalaa turan lama to'annoo jalaa oolanii jiru. Ogeessonni mootummoota gamtoomanii fi kanneen walaba ta'an meeshaalee waraanaa gara Yamanitti darban Iraan irra ta'uu isaa mirkaneessanuus Iraan garuu garee huutii hidhachiisuu isaa irratti waan jedhamu haalaa jirti. Gareen huutii fulbaana bara 2014 kaasee magaalaa guddittii Yaman sana'aa to'achuudhaan mootummaan biyyattii hawaasa addunyaa biratti fudhatama qabu akka magaalicha keessaa godaanu taasisuun isaa ni beekama. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkenii fi ministeerri ittisaa Liilooyid Oosten gitaalee isaanii ministeera dhimma alaa Jaappaan Hayaashii Yoshimaasaa fi ministeera ittisaa Hamadaa Yaasukaazuu wajjin dhimma sodaa waraanni Chaayinaa galaana baha Chaayinaatii fi naannoo Taayiwaan irratti uumaa jiru. Akkasumas waa'ee humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi odoola Jaappaan Okinaawaa jedhamu irra qubachiisuu irratti roobii har'aa Waashingtan keessatti mari'achuun isaanii gabaasameera. Haasaan hooggantoota dippiloomaa. fi ittisaa biyyoottan lammanii gidduutti taasifame yommuu pirezidaanti joo baayiden muummicha ministeeraa jaappaan faamiyoo kishiidaa waliin marii taasisuudhaaf deemanu guyyaa lama durseeti pirezidaanti baayidanii fi muummichi ministeeraa jaappaan iftaan amajjii kudha sadii bara kuma lamaaf digdamii sadii as waashintan diisii keessatti wal arganii dhimmoota waloo irratti akka marii taasisan gabaasameera. Gareen waraana dhuunfaa Raashiyaa kan bitamee loluu fi Waagner jedhamee beekamu magaalaa baha Yuukireen keessatti argamtu Sooledaariin to'achuu isaa roobii har'aa ibsee jira. Hangaa'onni mootummaa Yuukireenii fi waraanni Yuukireen magaalli Sooledaarii fi naannoon isaa haleellaa meeshaa waraanaa Raashiyaa jala jiraachuu isaaniitii fi waraanni isaanii naannoo sanatti waraana Raashiyaatii wajjiniin lola cimaa taasisaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Biriiteen gama isaatiin loltoonni garee Waagnerii fi waraanni Raashiyaa harka caalaan magaalaa Sooledaariitti. qabachuu isaanii ibseera. Haaluma walqabateen Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Anaatoolii Antoonoof ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi loltoota Yuukireen bakka leenjii meeshaa waraanaa kutaa Oklahoomaatti argamuu fi Foortisiil jedhamutti leenjii beekumsa misaa'elaa kennuu jalqabuun ishee Waashingteen alkallattiidhaan wal waraansa Yuukireen keessa seenuu ishee kan mirkaneessuudha jechuun isaanii gabaasameera. Peentagoonitti itti gaafatamaa dhimma pireesii kan ta'an Birgaader Jeeneraal Paat Raayider leenjiin miseensota waraana Yuukireeniif kennamu torban keessatti akka jalqabu mirkaneessaniiru. Jeneraal Raayider itti dabaluudhaan akka jedhanitti leenjii kana irratti kan hirmaatan loltoonni Yuukireen lakkoofsaan sagaltama amma dhibbaa yommuu ta'an akkaataa fayyadama sirna ittisa misaa'elaa Paatiriyoot jedhamu irratti leenjiin ji'oottan muraasa fudhatu kennamuudhaaf deemaa jira. Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota waraanaa warreen farra taankii ta'an shantama Yuukireeniif kan ergitu yommuu ta'u loltoota Yuukireen meeshaawwan kana fayyadamanuu fi leenjiin biyya Jarman keessatti kennamaafi akka jiru peentaagoon tibbana ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godina qeellan wallaggaa aanaa laaloo qilleetti barsiistonni digdamaa ol ta'an mootummaan maaliif seera malee mindaa keenya muraa jedhanii waan gaafatamaniif erga hidhamanii torban tokko ol ta'u maatii fi barsiistonni sagalee ameerikaatti himaniiru. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenya aanichaa barsiistonni kun an hidhaman mindaa isaanii waan gaafanneef odoon ta'in barattootaa fi barsiistota waan kakaasaniif jedha naakoor malkaa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina qillan wallaggaa aanaa laaloo qilee keessa jiraataa ta'uu isaanii namni dubbataniif sababaa nageenya kofan sodaadhaa jechuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan obboleessi isaanii waajjira poolisii aanaa keessatti akka hidhamanii jiranii fi erga hidhamanii torban tokko ta'uu isaanii dubbatan sababaa itti hidhaman jedhaniifis akkasitti ibsu.
Mana barumsaa arfan laaloo kan jedhamurraa obboleessa kooti kan hidhame barsiisaan tokko gaafa digdamii afurii gaaffii mindaa gaafatanii mindaa nurraa cilaa jira mindaa. naannoo fadeebiif kan jedhu gaaffii gaafannaa ammaaf gaaffii na gaafatan jechuudhaani barsiisota kana qabanii nu duraa hidhan.
Eenyu kan dhiyeessatti hidhan?
Waajjira poolisii aanaa laaloo qillee irratti hidhanii humnootuma nageenyaatu qabee hidhe.
Nama meeqa ta'u kan hidhamanii jiran amma obboleessa keessan malee?
Obboleessa kiyyaa wajjin nama digdamii afur.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakki wanta akkasii hin jiru namni namatti dubbise illee hin jiru.
Barsiisaan biraa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan barsiisotni digdama ol ta'an kan hidhaman miindaa guutuu argachuun mirga keenya jechuu isaaniitiin jechuun ibsanii jiru.
Gaaffii mirgaa keenya miindaa nyaannu isaa ture hamma bara kanaatti. Inni kuma lamaaf kudha sadii maaddii biyyaalessaa kan jedhamu tokko haa ta'u ishii misooma biyyaati jennee tamannee kunne kun kanaan utuu jiru kuma lamaaf kudha afurii immoo waajjira paartii badhaadhinaa godinaa ijaartu ijaarama jedhanii parsantii dhibba ammas utuu haalli qaala'insaa nutti ulfaatu utuu humnaa ol jireenyi nutti ulfaatee jiru utuu beekanii utuu iyyannoon nurraa kutan kuma lamaaf kudha shanii kan ammoo ijaarsa waajjira aadaa kan godina kanaa kan godina qellama walaggaa atu ijaarama kan jedhuun parsantii dhibba ammas mindaa keessanirraa kuttanii kennuu qabdu waan jedhamu nuu kaasanii haalli jireenyaa nutti ulfaataa. Jireenyi nuti amma keessa jiraachaa jiru baay'ee ulfaataadha. Qaala'insi baay'ee nutti cimeera. Kanaaf hamma kana kennuu hin dandeenyu. Hamma dandeenyu amma humna keenya kennina yeroo nuyi jennuun isaan kan isaan nuu kaasan parsantii sagaltanii sagal tuqaa sagal hin danda'amu dhibbarraa kana kee kan jedhu nuu kaasanii yeroo nuyi dinnutti immoo mindaa keenya qabu mindaa keenya ji'aan yeroon akka inni gadi dhiifamne godhanii qabaniiti kan isaan booddee hambisaa turan guutuu nuu kaffalaa jennee gaafanne xalaadhaan barreeffamaan isaan kana gidduutti maal godhanii waldaa barsiisota keenyaa hidhuu jalqaban jechuudha gaafa diddami. Kana booddee maaliif akkas ta'a jennaan isin ajjeefnaa isiniinaa maaliif hin goona kan jedhu dararrumna olii gaafa nutti baay'atu nuun barataadhaan muka baalatuun jedhee mana barnootaa gadhiinee baane jechuudha. Sodaa lubbuu keenyaati. Barsiisonni hidhaman kun baay'inni isaanii digdamaa olii naannoo xiqqate naannoo manneen barnootaa mana barnootaa jaarraati kan isaan qabaman.
Dhimma kana irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa laaloo qilee obbo Biraanuu Gannatii sababaan itti barsiisonni hidhamaniif waan miindaa guutuu isaanii gaafataniif miti jedhu.
Ofii isaaniitii didaniin jedhe ofii isaaniitii ofii isaaniitii dhufaniitu ofuma mana barumsaatti goolii uumanii jalqaba. Barataa barsiisuu didanii barataadhaan galii jedhanii barattoota daree keessatti dhiisanii galan. Barataa deebi'aa barsiisaa gaaffii keessan immoo karaa seera qabeessaan gaafadhaa kan jedhu kallattii kennee bulchaan jechuudha.
Tole.
Lakkinuun barbaachisu kan jedhu kaasanii jechuudha isaan immoo. Baruu barsiisuu dhaabuun immoo ijoollee dhaloota Oromoo ajjeesuu ta'a waanta ta'eef gabataa barnootaatti barataan deebi'ee barsiisaan immoo dhaqee barsiisuu kan jedhu kallattii kennee lakkii dhanneen barsiifnudha. Warri kun fedhii barsiisuu hin qabani kan jedhudha. Ugguraa barnoota irratti gaggeessuudhaan kan wal qabatu gaafa gorsanee gashinadhamu lakkii hin galluu hin gorfamnu kan jedhu kaasanii jechuudha.
Obbo Biraanuun barsiisonni kunneen guyyaama qabamanii turan sana akka gadhiifaman gaafatamanii turanii ta'ullee isaan bahuudhaaf fedhii hin agarsiisne rakkoo kana abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa wajjin ta'uudhaan hiikuudhaaf hojjetaa jirra. Barsiisonni kunneenis bahanii akka gara hojii barsiisuu isaaniitti deebi'an gochuuf tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Sababa barsiisotni hidhamanii jiraniif manneen barnootaa ja'anittu barumsi kennamaa hin jiru jechuudhaan barsiisotaaf maatiin hidhamtootaa gaafanne kan dubbatanis ta'u obbo Biraanuun garuu barnootni addaan hin cinne jechuudhaan haalanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira barnootaa fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina qellam wallaggaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Lammiileen Itoophiyaa kuma torbaatamaa ol lola waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamee baqatanii Suudaan jiran keessaa muraasni erga adeemsi waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti mallatteeffame karaa waan qabatuuf fakkaate yeroo dhiyootti gara biyya keenyaa deebinaa abdii jedhu qaban. Nageenyi amma jiru lafa qabatinnaa didinnaa jedhanii immoo warri shakkanis jiru. jedha gabaasni maayikal atiit mooraa baqattootaa suudaan keessa jiru umra qubaarraa ergee bafaaqaadatu dhiyeessa.
Namni waggaa jaatamii tokko obbo Tasfaayii Gabra-Maariyaamiin erga haati warraa isaanii wal waraansa keessatti ajjeefamanii isaanis biyyaa baqatanii mooraa baqattootaa umraa kubaa jedhamu isa sudaan keessatti argamu keessa qubatanii waggaa lama ta'eera. Ergasii ilmaan ijoollee isaanii lama wajjiniin bakka boqonnaa yeroo keessa jiraatu. Waliigaltee ji'a fulbaanaa keessa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi hooggantoota naannoo Tigraay gidduutti taasifameen tarii dhiyeenyatti mana isaaniitti akka deebi'uu danda'an abdii qabu.
Beelad kan sallaxat kan kunfaagaa fi mumkin laakiin alxarb gaa'id xassa zol bamshimaaf yomut saakit bajiraan haqu yomut.
Yeroo nageenyi mirkanaa'ee Itoophiyaa keessatti tasgabbiin uumame biyyatti deebi'uu akka barbaadan dubbatan obbo Tasfaayi. Garuu ammas namoonni akka hidhamaa jiran hubachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhufee jira jedhanii achi immoo dhufanii saba keenya ajjeesu. Kanaafuu jara irrattis amantaa hin qabnu jechuudhaan dubbatan. Dhaabbileen mirga namoomaa sadarkaa duguuggaa sanyiitti dhalattoonni Tigraay kuma dhibbatti lakkaa'aman akka mana isaanii gadhiisanii bahuudhaaf dhiibaman dubbatu. Hoggantoonni mootummaa Itoophiyaa yaada kana hin fudhatan. Ittuma nageenyi isaanii fi wabii qabeessa ta'e iyyuu baqattoonni akka obbo Tasfaayi yoo manatti deebi'an waan hafe maal qabaachuu danda'u? Obbo Tasfaayi Maqalee keessatti mana daldalaa qabu turan. Wal waraansa sana keessa akka jalaa saamame dubbatu. Seenaa fi sodaan obbo Tasfaayi dhalattoota Tigraay warreen mooraa umraa kubaa keessa jiran irrattis ni calaqqisa. Haati ijoollee afurii fi namni waggaa shantamii saddeetii muluk gaarsi haariis kan mooraa kana ga'anii waggaa lamaan dura jireenya akka jabaa ta'e dubbatanii nagaan buunaan gara Tigraayitti deebi'uudhaaf qophaa'oo akka ta'an ibsan.
في بلدنا جو بيحرقنا في بلدنا جو بيقتلنا دي هو المشكلة سلام كويس كان لكن
Adda Muluki nageenyi gaarii akka ta'e ibsanii waliigalteen nageenyaa taasifame hojiirra ooluu isaarratti shakkii qabu. Waliigaltee uumamee fi sabaaf hojjechuudhaa fi murteessuu isaaniitti akka gammachuu qaban ibsani. Biyya isaanii keessa akka ijoollee isaanii wajjiniin jiraachuu barbaadanus dubbatan. Waliigalteen nageenyaa waraanni ollaa akka Tigraay keessaa ba'u. Adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa akka hiikkatu tajaajilawwan bu'uuraa bakka isaaniitti deebi'anii akka itti fufuu qaban ibsa. Ji'a muddee keessa ibsaanii fi telekominikeeshiniin amma tokko deebi'ee itti fufee gargaarsi namoomaas isa duraa caalaa naannicha seenaa jira. Ragaa baatonni magaalota Aksuumii fi Shiree keessa jiran waraanni Eertiraa Tigraayin akka gad lakkisee bahaa jiru dubbatan. Garuu waraanni Eertiraa Tigraayin guutummaatti gad lakkisee bahuunsaa ifaa miti. Baqattuun waggaa jaatamii tokko biraan haayifoo waliigalteen nageenyaa kun hin turuu jechuudhaan sodaa qabu.
منهم كلهم كان انتهوا كان جاء رئيس تاني انا برجع لكن ديك انا ما برجع انا بقعد هنا لحد ما الناس ديل هم
Kan an manatti deebi'uu danda'u yommuu Itoophiyaan muummee ministeera haaraa qabaattuudha kan jedhan adda birhaan ammaaf garuu akka mooraa baqattootaa keessa turuudhaaf filatanuu dubbatan. Itti dabaluudhaanis walwaraansicha keessatti firoottan isaanii hedduun gara biyyaatti deebi'anii akka deemuu hin barbaanne dubbatanii adda birhaan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin beelaan dhukkubaa fi hanqina kunuunsa fayyaa yeroo wal waraansaa tureen namoonni walakkaa miiliyoonaa ta'anii akka du'anii jiran onkoloolessa darbe keessaa ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan Sudaan keessatti argamu dhalattoota Tigraay mana isaaniitti deebisuudhaa fi haalli mijataan yoom akka mirkanaa'u yaada isaa akka kennuu fi battala gabaasni kun itti qophaa'etti argamuu hin dandeenye. Komishiniin dhimma namoomaa kan mootummaa Sudaanii qaamni dhimma baqattootaatii fi biyyattii keessatti itti gaafatamaa ta'e akka yaada isaa kennu gaaffii dhiyaatee fi deebii akka hin kennine ibsa gabaasni Maayikil Atiiti mooraa baqattootaa Umraa Kubaarraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Handaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii addaa ceena. Haaromsi masaraa mootii Abbaa Jifaar Jimmaa kan geggeeffamaa ture ammas addaan cituun himameera. Waajjirri aadaa fi tuurizimii magaala Jimmaa kunis haaromsa qorannoo irratti hundaa'e akka geggeeffamu ta'uuf beeksiseera. Qorannoon xumuramee jiru qabiyyee masarichaa bakkatti an deebisuu jedhamus ammas daawwattoonni masarichi eegumsa dabalataa isa barbaachisaa jedhanii galmoo daawit gara Jimmaa imalee gabaasni nu qindeesse kinooti.
jimmaa kallattii kababaatti kan argamu masaraan abbaa jifaar bara 1870tti ijaaramee xumurame har'a umurii waggaa 145 qabaa kan jedhamu masaraan kun alas lafa hektaara 12 irratti manneetii biroo 120 waliin ijaaramus ammatti garuu qabiyyeen dallaa isaa gara hektaara lamaa gaditti gadi bu'ee manneen 120 alasii keessaa danuunis jiganii afur qofaan ijaajjeeffatanii mul'atu. armaan durasii suphaa dhabuun miidhaan irra ga'uun kan himamu masaraan abbaa jifaar guddichi dhiyeenya kana suphii isaaf gaggeeffamaa turellee yeroof dhaabamee jira kibruu tasfaayee daawwachiisaa masaraa abbaa jifaar.
haaromsi hamma kuma lamaaf kudha lama dura ture xiqqoo sadarkaa isaa kan eeggate sirriitti qoratamee miti kan godhamaa ture akkuma silaasiniif ibse 1985-87 baargamoo komborsaatoo fayyadamanii siniin jedheera taansuudhaan 94 mooraan isaa kunillee naanna'ee ture 2002 haga ta'e nooraa simmintoo kana fa'aa suphanii turanii 2005 hamma jahaas ammas godhamee ture inni illee masjiidni sun akka jigu taasisee jira yoo dhoqqeen bilchaanne fayyadamanii masjiidni jigeeti kan amma addaa jiru jechuudha. Taansuudhaan kuma lamaaf torbaa hamma kudhaniiti ejensii manneetii Oromiyaatu fudhatee ture jarrillee Manni kun duubatti deebisuudhaaf nu rakkisaa diignee lafaa kaafnee ijaarraa jennaan hambaan hin diigamu haaraa lafaa kaasanii ijaaruun hin danda'amu jedhamee jarri dhaabsifaman. Achiin abbaan taayitaa eegumsaa hambawwan federaalaa imbaasii Ameerikaa waliin ta'anii manni kun qoratamee gara haaromsaatti akka galamu taasifame. Ta'us imbaasiin Ameerikaa sababa koronaatiin hojii amma ta'e jalqabee itti kan inni dhiisee bahe sanaan booda waajirri aadaaf turizimii Oromiyaa magaalaa wajjin ta'anii aga ta'e deemsisaa turanii ta'us bifa yaadameen deemuu hin dandeenye. kuma lamaaf kudha afuritti kontiraaktara dhuunfaatiif kenname innis bifa yaadame bifa jedhame sanaan xumuruus hin dandeenye lammaffaa mooraan isaas sirriitti haaromfamuu qaba hundeedhaan sirriitti qoratamee haaromfamuu qaba kan jedhuun kontiraaktarri sun illee dhaabsifamee qorannoon amma gadi fageenyaan godhamee gara hojiitti illee galamuudhaaf jedhameeti kan inni jiru jechuudha.
kibruun keessumaa haga bara 2012tti suphaawwan taasifamaa turan faayidaa isaaniirra miidhaa isaaniitu aalcha ture jedhe dargaggoo kaalid abdurrahman yeroo jalqabaatiif masaraa kana daawwachuu dubbata.
akkaataan masaraan kun itti jiru akka kanaan seene nuti wanni jiru muktinnaa toonatoo kanaa keessatti arginaas hin yaadne nuti ogguuniif akkana daawwannaa kana haasofnee dhufnee fi ogguun manatti deebine waan irraa himnu keessatti bakka inni akkana itti cabee jiru bakka inni rakkatee jiru kana maal irraa himna jennee kan nuti keessaa qalbiin keenya nu cabee dhiifnetu jira jechuudha.
Abdoo Kadiris yeroo lammataatiif hiriyoota isaa waliin ganda jireen dhufe.
Kana dura illee qabameera jedhee yaaduu hamma garuu akka itti karoorfamee akka itti hojjetamaa jirutti kana caalaa kunuunfamee eegamee dhaloota boriitiif akka inni darbutti sirriitti kunuunfamee eegamee dabarfamuu qaban jedha.
Obbo Ismaa'eel Suleemaan itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Jimmaa suphii kanaan dura masaraa abbaa jifaariif taasifame hedduu isaa qorannoon kan hanqatu ta'us kufuurraa hambisaniiru jedhu. dhiyeenyas hojiin suphaa kennamee ture kan adda citee fi qorannoo gad fagoo gaggeessuuf ta'u vii'oo'etti mane jiran.
ija ogeeyyiitiin innaa ilaalamu qorannoo gadi fagoo akka barbaadu suphaaf haaromsa amma kennine kanaanii masaraa kana tursiisuun rakkoo akka ta'e ogeessaan kan qoratame jechuudha kanaaf maal inni kan yaadame akka naannootis akka federaalaattis ogeeyyiin walirraa bobbahan dhufaniiti qorannoo gadi fageenya qabu akka gaggeessanu godhame qorannoo gaggeeffame sanaan lafa isaaniirraa kaasee ibin daandiin naannoo sanarra. irra jirullee kan konkolaataan irra deemullee dhiibbaan irratti fiduu danda'u. Hawaasumtiin illee ammam irratti siquu akka qabuu fi ammam irraa fagaachuu akka qabu waggaa hedduu tursiisuudhaaf maal godhamu akka qabu gadi fageenyaan qorannoon geggeeffameera jechuudha. Yeroo ammaa bifa haaraadhaan bifa haaraadhaan karaa mootummaa federaalaatiin suphaasaa geggeessuudhaaf qorannoon kan taasifame ta'uu isaati jechuudha.
Obbo Ismaa'eel suphii mootummaa federaalaatiin raawwatamaa jedhan kun ji'a tokko haga ji'a lamaa jidduutti kan jalqabamu ta'uu tilmaamanii masaraan kun bu'uura seena qabeessummaansaa akka hin tuqamnee fi of eeggannoon ga'aan taasifamaa jiranii jiran masaraa jimma ganda jireen jiru kana kan ijaarsisan mootiin yerosii abbaa jifaar abbaa gomol abbaa booqaa jimma waggaa 55f kan bulchan yoo ta'an bara 1850 haga bara 1926 kan jiraatan ta'uu seenaan isaanii ni hima akka waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalaa jimmaa jedhutti sibiila baaxii manaa fi qolattuu bakakkaatiin ala sibiilonnii fi mukkeen ijaarsaa masaraa kanaaf oolan marti isaaniitu asuma jimmatti kan qophaa'anidha. gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit jireenitti kan argamu masaraa abbaa jifaar irraa.
kun sagalee ameerikaati.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
yuunaayitid isteetsi biyyoota afriikaa waliin michooma uumuun tarsiimoo jijjiirama qilleensaa akka hin hammaanne gochuuf akkasumas uummanni afriikaa bu'aa isaa waliin akka wal baru gargaaruudhaan ce'umsa annisaa yookaan enerjii haqa qabeessa ta'e deggeruuf kaayyoo godhattee qopheessuudhaan hojiirra oolchuuf hojjetaa jirti biyyoonni afriikaa rakkoo kanaaf gumaachi taasisan xiqqaa ta'us garuu. rakkoo kanaan akka hamaatti miidhamuu isaanii ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan ibsanii jiru dhimma walii keenyaa kan ilaalcha duraa itti laannu fiixaan baasuudhaaf michoota keenya waliin walqixxee hojjechuu qabnaa jedhan bilinkan jalqaba caasaa waa kunuunsanii tursuu michoomaan hojjetaa jirra afrikaan caasaa kunuunsanii tursuu kan addunyaa irratti gatii guddaa qaban tokko tokko ka qabdu yoo ta'u kunis jijjiirama qilleensaa ittisuuf akkaan murteessaadha jedhan bilinkan.
To support the sustainable management of the Congo Basin rainforest, we've invested over $600 million in the Central Africa Regional Program for the Environment, which brings together the U.S. government and African and U.S. NGOs.
Bulchiinsi itti fufiinsa qabu kan bosona naannoo laga Koongoo jiru deggeruuf sagantaa kunnuunsaa fi qilleensa kutaa Afrikaa Waaltaa keessaaf doolaara miliyoona dhibba ja'a caalaa baafne. Kunis mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif dhaabilee kan mootummaa hin taane kan Afrikaaf Ameerikaa walitti fidee jedhan. Sirna kunuunsanii tursuu fi kanneen barbaachisoo ta'an biroo eeguudhaaf namoota Afrikaa damee dhuunfaa fi hawaasa siiviikii gidduutti tumsa ijaaraa jirra. Inni kun tokko ka jedhan bilinkan lammaffaan karaa hariiroo hatattamaa pireezidaantichaa kan maqsuu fi cicha qabaachuu biyyooti guddataa jiran keessatti namoonni walakkaa biiliyoonaa ol ta'an dhiibbaa jijjiirama qilleensaa akka dandamatan gargaaruuf mootummoota biyyoolessaa waliin hojjetaa jirraa jedhan. marii waa'ee qilleensa addunyaa dubbate koop 27 kan shaaraam al-sheek masrii keessatti mari'ate irratti ameerikaan haala qilleensaa kan guyyaa guyyaaf kan waliigalaa akkasumas qabeenya bishaanii ilaalchisee qaawwaa jiru duuchuuf ka gargaaruu fi caasaa keekkachiisa dursaa waliin qopheessuuf doolaara miliyoona 28 tuqaa ja'a akka laattu labsitee jirti. caasaa afrikaa keessaa kan ilaaleen inshuraansii yeroo balaa naannootti guddisuuf doolaara miliyoona 24 yaada wabii nyaataa afrikaa madaqsuuf akkasumas jalqabsiisuuf doolaara miliyoona 25 gama kaaniin immoo doolaara miliyoona 10 dandeettii guutuu ardii afrikaa ijaaruuf giddugala barnootaa fi ga'umsaa kan kaayiroo deeggaruuf akkasumas cicha jiru jajjabeessuuf kennamee jira sadaffaan jedhan blinken. ce'umsa gara diinagdee annisaa yookaan enerjii qulqulluutti tarkaanfachiisuuf michoomaan hojjetaa jirraa jedhanii.
Africa will be at the center of the clean energy transition. Its renewable energy potential is second to none. It's home to roughly a third of all critical minerals essential to the technology that will power the clean energy economy, like batteries for renewable energy storage and wind turbines.
Afrikaan adeemsa gara annisa qulqulluu kana keessatti iddoo guddaa qabaatti. dandeettii annisaa haaromsuu danda'uun kan ishee caalu hin jiru albuudota murteessoo ta'an hunda keessaa tilmaamaan sadii keessaa harka tokko ka qabdu yoo ta'u teeknoolojii diinagdee annisaa qulqulluu humna kennuuf barbaachisoo ta'an kan akka baatirii kuusaa annisaa haaromfamuu danda'uu fi tarbaa'inoota qilleensaaf gargaaruu qabdi jedhan kana gochuuf immoo. ameerikaan sagantaalee akka power africa presidential initiative jedhamu kan biyyoota afrikaa sahaaraa gadii keessatti namoota miliyoona dhibba tokkoof miliyoona jaatamii shan dabalataan annisa qulqulluu amanamaa akka argatan gargaartee jirti ameerikaan doolaara miliyoona dhibba lamaaf miliyoona sagal kan biraa gama power afrikaan hojiirra oolchaa jirti. tattaafiin kun hundumtuu rakkoo qilleensaa qolachuun akkuma qormaata biroo hedduun nu mudatu san dhugumatti jalqabarratti lammiiwwan afrikaa akka injifatan yookaan shaampiyoonaa ta'anitti hubannaa jedhan bilinkan afrikaa keessatti rakkoo arguu qofa otoo hin taane furmaatas argaa jirra jechuudhaan bilinkan dubbachuu isaanii tuqee gulaalaanirraa yaada isaa xumuree jira.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeldhaan hoornaat vi'eenis da'akaam hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk da'akaam silaash vi'ee afaan oromoo yookaan immoo tiwutariidhaan fi instaagiraam irratti at vi'ee afaan oromoo jedha nu erga. odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa piroodiiseriin keenyaarraa nugusuu taamireetii gulaalaan suur sagalee lateera amantee waahiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisiirraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaan.